iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe na eugenia mukankusi inshuti zacu bavandimwe ndabaramukije ikaze kuri radiyo yanyu ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi nk'ubu turagandaye kuba tubona tutagira imvura twararimye twarahejeje abantu bari biteze gutera ariko twabuze imvura uwo ni umukenyezi wo mu cyaro mu burundi avuga ku kibazo gikomeye abahinzi bahura nacyo cyo kubura imvura iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo inama y'itsinda ry'ukuri n'ubwiyunge mu burundi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hari kandi n'amatangazo yamagana ubwicanyi bukomeje kubera mu burundi itangazo rya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura n'itangazo rya onu ndetse n'itangazo ry'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd wamagana ibitero uvuga ko abicanyi ubu basigaye bitwara nk'imitwe y'iterabwoba boko haramu al shababu cyangwa al qaida ayo makuru rero turaza kuyabagezaho mu kanya mbere yaho ariko ni umwanya makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wacu aroyize bigirimana aroyize waramutse neza ndakuramukije ejo ndamutse n'abariko barumviriza ijwi rya amerika ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i bujumbura iranegura ubwicanyi bubera mu burundi kandi imenyesha ko yaguye mu gahundwe yumvise igandagurwa ry'umukozi wa radiyo televiziyo y'u Burundi christophe nkezabahizi n'umuryango wiwe ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kw'icumi leta z'ubumwe za amerika isaba leta y'u Burundi kugira amatohoza yihuta bakarengukisha abagizi ba nabi bakoze ubu bwicanyi imbere y'ubutungane leta zunze ubumwe za amerika kandi irahogeje umuryango wa christophe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abakozi ba radiyo televiziyo y'u Burundi umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni bani kimune nawe aranegura ubwicanyi bw'abasivili icyenda n'abapolisi babiri bwabaye ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kw'icumi mu bitero bikomeye byabaye mu makaritsiye amwe amwe y'igisagara cya bujumbura mu itangazo yasohoye ejo ku wa kane bani kimune arahoza imiryango y'ababuze ababo muri ibyo bitero agasaba kandi ashimitse abategetsi b'u Burundi guhagurukira ikibazo cy'abantu babandanya bagandagurwa hagakogwa amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi butagira izina ababukora nabo bakarengukishwa imbere y'ubutungane umugambwe cndd fdd nawo wateye ibyatsi abo wise abicanyi bigenza nk'abihevyi ba boko haramu al qaida canke al-shabab ivyo uwo mugambi wabitangaje inyuma y'aho ubwicanyi buhitanye abantu cumi muri karitiye ngagara ku mugwa mukuru wa bujumbura ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kw'icumi mu itangazo ryashyizwe ko umukono n'umukuru w'umugambwe cndfdd umushingamateka pascal nyabenda ejo kuwa ejo ku itariki cumi na zine z'uku kwezi cndd fdd irahoza imiryango yabuze ababo mu bikorwa by'ubwicanyi bwabaye mu gisagara cya bujumbura mu makuru avugwa inyuma y'uburundi muri gine konakiri perezida alpha konde niwe afise amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'imana uheze ibiharuro bimaze gutororokanywa byerekana ko perezida alpha konde aza ku majwi mirongo umunani ku ijana mwomenya ko seru dareyine dialo umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku wa gatatu yamenyesheje ko avuye mu matora aho yavuze ko ayo matora yabaye nk'inkinamico ariko nta kigaragaza ko iyo ngingo yiwe izotuma haba igice cya kabiri cy'amatora ishyirahamwe gitaha agateka ka zina muntu human right watch ejo ku wa kane ryaragabishije imigambi iharanira ubutegetsi muri icyo gihugu cya guine conakry gukora ibishoboka kugira ntihagire ubwicanyi buba kandi risaba inzego zijejwe umutekano kuba abagabo kugira baburizemwo imigumuko yose yo kwaduka muri ico gihugu igihugu ca Guinea Conakry cyaranzwe na kahise gafatiye ku njyane za politike zishimikiye ku moko aho abantu batari bake bafuye mu migumuko mu bihe by'amatora yarangiye perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane yarafashe ingingo yo kugumiza abasoda ba leta zunze ubumwe za amerika basanzwe bari muri afghanistan muri icyo gihugu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo basirikare bazogumayo batanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare ba afghanistan no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba iyo ngingo ntiyoroheye barack obama gufata mu gihe agishika ku butegetsi yari yamenyesheje ko agiye kurangiza vuba bwango intambara iri muri iraq na afghanistan no gukura abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bari muri afghanistan barack obama amenyesha ko azogumizayo ariko abasirikare ibihumbi icenda n'amajana umunani basanzweyo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gitigiri ngo kizogabanuka gushika ku bihumbi bitanu n'amajana atanu imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira cyo gutwara igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida ashraf ghani wa afghanistan yarakiriye neza iyo ngingo
aroyizi urakoze kuri aya makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ryumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri radiyo yacu vewa akadomo komu no kuri twitter radiyo yacu mu rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo rwafashe mu iburanisha riheruka cyo kuburanisha pasiteri jean uwinkindi yunganiwe n'abanyamategeko atemera umunyamakuru wacu wari mu cyumba cy'iburanisha eric bagira ubusa aravuga ko pasiteri jean uwinkindi yamaganira kure abanyamategeko leta yamugeneye ku buryo asa n'uhanganye nabo kuruta ubushinjacyaha intandaro ya byose ni ikiguzi cy'ubwunganizi gikomeje kutavugwaho rumwe cyatumye abanyamategeko bamwunganiraga barimo gatera gashabana bikura mu nyuma yo gufata icyemezo cyo kuburanisha pasiteri jean uwinkindi yunganiwe n'abanyamategeko atifuza muri uru rubanza umucamanza yongeye kumva bundi bushya abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bashinja uyu wahoze ayobora adeperi kayenzi muri bugesera y'ubu ni ibintu bisa ariko n'ibigoranye mu cyumba cy'iburanisha metre joseph ngabonziza umwe mu bunganizi bahatiwe pasiteri jean uwinkindi mu nyungu z'ubutabera ntacyo avuga ngo pasiteri jean uwinkindi acyakirize yombi byose arabyamaganira kure ku buryo ubona ko no kwicarana nawe bisa n'ibimuteye icyugazi pasiteri jean uwinkindi yibukije umucamanza ko umunyamategeko yunganira uwo babyumvikanyeho azi ibibazo bye byose avuga ko abavoka batanzwe n'urugaga rwunganira abandi mu mategeko ibyo bavuga bagombye kubivuga bikandikwa ku gatwe kabo uregwa aravuga ko atakomeza urubanza atunganiwe kandi atarahawe n'umwanya uhagije wo gutegura abatangabuhamya be bose bazamushinjura kuko ngo n'ubushinjacyaha bwabonye uwo mwanya wo gutegura bamushinja yabwiye umucamanza ko hakwiye iperereza ryimbitse rigamije kumenya impamvu abanyamategeko bari mu rubanza rw'atabashaka bakomeza gukora icyo yise kurwihambiraho pasiteri jean uwinkindi wakunze kurangwa n'imvugo zikarishye mu iburanisha yabwiye umucamanza kandi ko abanyamategeko bamuhaye ngo bamwunganire batazi aho akekaho ko yakoreye ibyaha avuga ko n'inyandiko mvugo y'iburanisha igaragaza ko yunganiwe adashobora kwishyiraho imikono ibyo byose uregwa bikubira mu cyo yita ko aba banyamategeko babamugeneye habanje kubaho ubugambanyi ngo baze kumuzambaguriza urubanza ni amagambo umucamanza madamu muri sarurisa avuga ko yayafasheho icyemezo nta mwanya wo kuyasubiraho intandaro y'ibi byose ni uko pasiteri jean uwinkindi yambanje kunganirwa n'abanyamategeko metre gatera gashabana na mugenzi we metre jean batiste niyibizi baza gushwanira ku kiguzi cy'ubwunganizi na minisiteri y'ubutabera impapuro z'ubwishyu minisiteri y'ubutabera yeretse abanyamakuru mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko metre gatera gashabana na mugenzi we batangiye uru rubanza bahembwa ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u rwanda ku isaha buri umwe n'amasezerano minisiteri yaje gusesibashyira kuri miliyoni imwe ku kwezi kuri buri muntu ariko ayo nayo byarangiye aseshwe niko kureka urubanza batyo minisiteri yagaragaza ko uru rubanza rwa pasiteri jean uwinkindi rwonyine rwari rumaze kugendaho miliyoni mirongo inani n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda n'imisago ibibazo nk'iki birumvikana mu manza zaturutse hanze zirimo urwa bwana leo mugesera waturutse muri canada bwana bernard munyagishari woherejwe n'urukiko rwa arusha na bwana emmanuel mbarushimana waturutse mu gihugu cya denmark kuri ubu ikiguzi cy'izi manza za jenoside zituruka hanze kiri kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda ku rubanza rumwe kuva rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko baruburana ni amafaranga leta itanga ku bagaragaza ko batishoboye kandi ikagena abanyamategeko bayemera biteganirwa ko ukenera abanyamategeko baca amafaranga arenze ayo leta igena aba agomba kuyiyishyurira umwe mu batangabuhamya urukiko rwumvise bashinja pasiteri jean uwinkindi ni uwahawe izina rya bzde kubw'umutekano we uyu wemereye urukiko ko yari atuye kuri paruwasi kayenzi pasiteri jean uwinkindi yari abereye umuyobozi yamushinja kugira uruhare mu mfu z'abatutsi batandukanye kuri paruwasi ya kayenzi bzde kandi yabwiye umucamanza ko mu gihe cya jenoside pasiteri jean uwinkindi yari ashinzwe gutekera abajyaga mu bitero byo kwica abatutsi ku buryo ngo ntawashoboraga kurya ku nka babaga batetse atavuye mu bitero bzde yabwiye umucamanza ko nta muntu yiboneye yicwa na pasiteri jean uwinkindi kandi ko yamubonye mu gitero cyagabwe kuri paruwasi ya kayenzi pasiteri uwinkindi arumva abatangabuhamya acecetse ariko yandika aracishamo kandi agasaba ijambo aravuga ko adashobora kugira n'umwe avuguruza ko igihe imana izabishakira akabona abanyamategeko yifuza azabavuguruza kubivugwa na metre joseph ngabonziza muri uru rubanza uregwa arabifata nko kumutega imitego ikomeye izategurwa n'abo banyamategeko birasa naho ahanganye n'abanyamategeko kuruta uko yahangana n'ubushinjacyaha pasiteri jean uwinkindi arabura n'ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho kuba yarakoreye mu cyahoze ari komini kanzenze aho yayoboraga paruwasi adeperi kayenzi yoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u rwanda rwarusha kuburanira mu rwanda mu mpera za bibiri na cumi na kabiri ariko abagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge imaze iminsi ibiri ikoresha inama abanyamakuru ku kuntu batunganya umwuga wabo mu buryo bwiza bwatuma imitima y'abarundi idahahamuka cyane cyane ku bijyanye n'ibikorwa by'iryo tsinda byo gukora amaperereza ku bwicanyi bwagiye buba mu burundi padiri desire yamuremye ushinzwe itumanaho muri iryo tsinda ry'ukuri n'ubwiyunge avuga ku bikorwa by'iyo komisiyo ko yatumije abanyamakuru hamwe n'impuguke zo mu gihugu cya afurika y'epfo kandi ko imirimo irimo kugenda neza ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije ibikorwa by'umurwi biriko bigenda neza nk'uko mubizi umurwi muri kwa cyo kwitegura witegurira ibindi biringo kuko murazi umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha hose ku isi igizwe n'ibiringo bitanu igikorwa rero turiko turarangura kiri mu bikorwa biba muri ca kiringo bita ikiringo co kwitegura akaba rero twatumiye abanyamakuru b'amaradiyo yose ngaha mu burundi n'abantu bamwe bakoresha bwa buhinga ngurukanabumenyi mbere harimwo n'amaradiyo yo hanze n'iyo wanyu irimwo nabonye ko wari wayiserukiye kugira ngo tuvugane ingene amakuru yotangwa kuvyerekeye ibikorwa n'izina biri mu gutangira by'uwo murwi nk'uko mubizi ni umurwi ujejwe kurondera ukuri mugabo mu nzira yo kunywanisha abarundi kugira ngo ntihazagire amakuru atangwa atajanye n'iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi twazanye rero twafatanije nabo muri afurika y'epfo cyane cyane ishyirahamwe nk'uko mwarivuze ijr kuko ririmwo abahoze muri uwo murwi wo muri afurika y'epfo haraje rero umunyamakuru kabuhariwe sha atwereka cyane akurikije akarorero byagenze neza muri afurika y'epfo kugira tubikurikize byagenze nabi kugira natwe tuze tubyirinde igikorwa cy'umurwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi ni igikorwa kuva kare abantu benshi babona ko kizoba kigoye icyo e, gikorwa cyari kuba cyatanguye haheze imyaka myinshi ariko ubu kigiye gutangura mu gihe mu burundi hari injyane za politike ka n'amaradiyo yugaye icyo gikorwa intureka ya politiki iri mu burundi muri iki gihe ntizotuma igikorwa cyanyu cy'uwo murwi kitoroha nibaza ko igikorwa cyo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi ahubwo nibaza ko abarundi bari bakinyotewe kuko nibaza yuko ingorane twaba turiko turimwo ivyerekeye ivya politike bijanye yama bijanye n'amatora murabona igihe amatora abaye haraba ingorane nibaza ko navyo nyene biva kuko ukuri kutaramenyekana ko tutaramenya mbega n'indi yagize inaka ko tutaramenya mbega aba bantu baba bahambwe kivunga baba baba vyagenze gute ivyo rero bigatuma womenga mu burundi ibonye abarundi womenya ko hari uwakoze ibintu binaka byabaye mu kahise nibaza yuko ahubwo uyu mugwi yewoja ku bikorwa nyezina ukereka koko ukura abarundi urabona nk'ubu tariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icumi twagiye ngaha ku natemwa ya rwagasore ngo murazi gushika n'ubu nta muntu aravuga neza ati mbega urupfu rwiwe rwateguwe gute rwakozwe n'abandi ibyo byose rero urumva ni ibintu bikeneye kumenyekana cyabyugururira inzira urwaruka mu rwego rero nitangiye gukora hari ibitike mugabo munyibuka neza yuko n'umugwi wo muri togo naho nyine wakoze hari habaye ingorane nk'izi za politiki zijyanye nyuma y'amatora ariko warakoze uratanga icegeranyo uragishikiriza leta ari n'amashinga amateka hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu twebwe nuko rero muravuze ko uyu murwi uzokora mu biringo bishika bitanu ikiringo kizokurikirana ikihe mbega ibikorwa nyezina bizotangura ryari nyezina bu- burya bitangirwa n'iki kiringo nyene turimwo no kubwira ngo ni ku kwezi canke kuriya mugabo turiko turakora twivuye inyuma kugira ngo nyarutse ca kiringo kibi ca kabiri ikiringo ca kabiri rero mu ma- muri iyi migwi yose ni ikiringo kijanye no gushikiriza vy'abacamanza bokwita ibirego kuba gushikiriza ibiba vyaragoye umuntu muri kahise ivyo rero bis- bisaba kuba dufite za mpapuro zu- z'abahiriza aho abantu bandika n'ivyabaye ico kiringo rero nico turiko turitegurira murasha kutubwira ah, kuri uyu munsi ugira kabiri ibyo bikorwa eka urwo ruganda rutanguye murasha kutubwira ukuntu amenshi amakuru ariko barakira ibyo mubashikiriza cyane cyane byerekeye n'ukuntu botangaza amakuru ah, ku byerekeye ibyo bikorwa muzoba mujejwe murazi ko hariho abamenshi amakuru benshi bahunze igihugu aba abo mwatumiye ba- bakiriye gute ibyo bikorwa kuri abanyamakuru batumiwe babyakiriye neza kandi bajya bava mu maradiyo atandukanye mbere harimo n'ajya yagize ingorane nabonye abanyamakuru bakora bakora abonesha hari abanyamakuru bakorera isanganiro nta muntu n'umwe nta kinyamakuru na kimwe tuta- tutatumiye kidafite umuntu ngaha bose rero bariko babyakira neza shima binagenda neza nuko abantu twatumiye batanga inyigisho abenshi n'abanyamakuru bagenzi babo patiri desire yamuremye mujejwe guhanahana amakuru mu murwi severa mu murwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze federico mu burundi inzego zishinzwe umutekano mu ntara y'amakamba hejuru ubundi kuwa gatatu zataye muri yombi abantu cumi na barindwi biganjemo urwaruka mugenzi wacu etienne karekezi yabajije buramatari wa makamba niyukuri gad impamvu nyayo yatumye abo bantu baratawe muri yombi uko byama bigenda abajejwe umutekano ku kazi kabo ka minsi yose bama bagerageza kuraba yuko ata abantu bashobora kuduca mu ryahumye ngo bahungabanye umutekano ni nacyo gituma bagiye muri komine nyanzarake eh, ku mutumba wa mukungu baca barashobora kuronka abantu bashika cumi n'indwi icyabateye amakenga ni uko abo bantu bose bava muri komine imwe komine ya butezi mu ntara ya ruyigi kandi bose ni abana b'abasore bafise kuva ku myaka cumi n'umunani eh, na mirongo ibiri n'itanu hanyuma baca basanga abatari bake muri bo ntibafise ibibaranga nk'uko rero mu minsi iheze twashoboye kuronka eh, imisoro y'urwaruka itari mike iva mu mihingo myinshi itandukanye y'igihugu abatari bake muri bo bari bafise umugambi mubi wo guhungabanya amahoro n'umutekano mu ntara yacu ya makamba ni nacyo gituma bake bafafata kugira ngo bagire ko amatohoza mugabo tumaze kubagirwa amatohoza twasanze yuko abo bantu ko byoba byiza tubasubije mu ntara yabo ya ruyigi kugira ngo baze bagaruke bafise ivyete bahawe na ba musitanteri babo mu komine zabo kugira ngo ba musitanteri babo nabo bamenye ababiyo bari kuko muri iyi minsi abantu benshi baragenda utazi iyo bari ubu se tuvugana abo bantu cumi na barindwi mwabarekuye abo bantu bari muri n'umutekano baridegembya twakoranye n'amashyirahamwe atandukanye abaserukira agateka kazina muntu muri nasiyo zini hcr croix rouge na oem na irc kugira ngo turabe ngene abo bantu bashobora gushika eh, iyo bava kuva ejo twariko turagirana eh, imibonano kugira ngo dushobore kureba nyene tubashikana none eh, mu kanya twavuganye bambwiye yuko ku munsi w'ejo tuzobashikana eh, mu ntara yabo ya ruyigi kandi nta ngorane ntibapfunzwe babayeho neza nyakubahwa buramatare niy'ukuri mu ijambo mwashyikirije abanyagihugu ejo bundi ubwo hari ukwibuka umugoroba gasore rudoviko mwavugaga ko hari abantu mwabise imihimbiri muzata muri yombi muzafata abo bantu ni abahe bantu ni abantu bateye bati iryo jambo nibaza ko atari je narivuze jenyene kuko je nariko nshikiriza ijambo eh, nshimangira ijambo eh, eh, watu- warondeye intahe yo kwikukira eh, nyakwigendera nyakubahwa rudoviko rwa gasore yavuze ati imihimbiri ibisuma n'abambuzi ko dukwiye kubibira hasi tukabituza tukabigwanya nanjye navuze rero iryo jambo ryari ijambo ryiwe kuko twari ku munsi ujyanye no kwibuka urupfu rwiwe igihe ko arondera intahe yo kwikukira none se ubu tuvugana aho Burundi bugeze ubu mwatubwira ko abantu nk'abo baboneka mu ntara y'amakamba ku buryo bashobora gutabwa muri yombi twebwe ku bijyanye n'amahoro n'umutekano ntidusinzira uwo ari we wese azoba aje afise uwo mugambi mubi ugayitse tuzomuta muri yombi igisirikare n'igipolisi ubutungane intwaro n'abenegihugu dukorera hamwe nk'uko turi nyabune kandi twama twarikanuye ntidushobore kwemera ko hagira abantu baza kutwononera intara yacu itekanye ubu twibere muri umutekano turi ko tuyakamisha ibikorwa by'iterambere ubu mu ntara y'amakamba mumaze gufunga abantu bangahe mu mvu yo kwita ku mutekano aho mu ntara mushinzwe nibaza ko ata bantu twapfunze kuko abo dufashe turababwira ko amatohoza abera bagataha abateze nabo ubutungane bukabakurikirana ndabashimiye eh, mushinga ntahe buramatari w'intara y'amakamba niy'ukuri gadi murakoze cyane nyakubahwa karegezi
ndebe mwishu wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gute uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya misi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ho uri ino wari uzi ko bose bameze neza nka jewe nawe ushaka abanyagumako Mm.
ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo y'ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo y'ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
dusubire mu burundi ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umukenyezi w'umwirimizi umugore wo mu cyaro uwo munsi wasanze abakenyezi bo muri komine n'intara ya rumonge mu maganya abo bakenyezi bakora umurimo w'ubuhinzi bugarijwe n'izuba ribabuza kweza imyaka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse yagiye kureba abakenyezi baba ku mutumba wa mayengo ya mbere adutegurira iyi nkuru muri zone ya kigwena gacimbira mayengo ya mbere uhageze umenga ni ku bugaragwa amatongo ararimye ariko nta giterwa na kimwe kiharangwa kiretse ikigazi hamwe n'umukungugu izuba nyene nyene duhanze rero nk'imvura kare ngaha yagwa ngaha mugabo naho ntihashigwa no ntubibona bugaragwa cyane cyane rero burarenze kubera icyo rero nta n'icyo umuntu yoshobora kuganira ko kubera urabona nta n'icyo umuntu yovuga ati ubwire imizi bwacu dutera imbere tujya hehe nk'ubu turagandaye kuba tubona tutagira imvura twararimye twarahejeje abantu bari biteze gutera ariko twabuze imvura ubu mu bisanzwe ubu rero ni ubugaragwa nta gakoti kakiriho kubera barimbuye bahembeye kurima kugira ngo twongere tweze abarundi barenga ibice mirongo icenda ku ijana batunzwe n'uburimyi n'ubworozi kandi ubushakashatsi bwagiye burakorwa bwemeza yuko abakenyezi aribo bagize igice kinini c'abo batunzwe n'uburimyi abakenyezi batunzwe n'uburimyi baha mu kigwena bo ubu nta kazi bagifise kubera ko atamvura nk'uyu mukenyezi tumusanze yagiye kuvoma urabona ko izuba ryaka ryinshi cyane kandi imvura ikaba itaraye igwa turagenda mu ndimi twaca tugaruka hakiri mapema kugira ngo tugama muhira kubera izuba ni ryinshi cyane nico gituma tubona abakenyezi benshi bicaye hariho bamwe bari kwibarabara hariyo abandi bari ku mbuga z'iwabo cane ubu nta kazi kanini kakiriho ingaruka mbi z'iryo zuba zibonekeza ahanini ku mukenyezi na rijya ari we ahanini abana bahanga amaso iyo bakeneye utwo bafungura umukenyezi bashikirwa n'izo ngorane cyane kubera wewe niwo aguma ari hambavu n'abana ko- na- na rwego bashinganishwa turi kure n'abana nyina ari kumwe n'abana aguma abona ingorane nyinshi umwana yarize cavuga ati eh nta kintu cyo gufungura kubera nta kiba kiriho mu nzu ntiwagire ingorane none ko umwana aza ati ngaburira none utarimye ngo utere ngo uronke n'ukurondera agasombe umugaburira iki kamuvyeyi ntacu umugaburira nkumva rero na za ngwara ziragwira kubera umwana atari kufungura neza imvura nayo ntiriko iragwa akayaga karengana abantu baronka akabeho muri rusange umukenyezi mwirimizi afite ingorane y'uko ahene usanga afise ibikorwa byinshi reka n'abagabo twasanze ngaho mu kigwena baravyemeza kuko ndakora akazi ko nshoboye nk'akazi ko mu ndimo kurondera abana no kurondera indya zonjya na jewe nyene Umuke- ukaba wawe- muri uwo mwanya waba yakoze iki mw'uwo mwanya mw'uwo mwanya hariho umwanya nyemera tukajana mu ndimo n'undi mwanya atanyemera ntitujane mu ndimo akaca yigira mu vy'iwage na nyene gituma bavuye ko abakenyezi bafise akazi kenshi niko bashinga ntahe nk'ubu ni gaha umukenyezi ari muhira mu gihe abakenyezi bigaragara yuko hariho bamwe usanga badafashwa n'abagabo babo christina burundi arongoye agacimbiri kamayengo ya mbere avuga yuko bo rwego rw'abajejwe intwaro atakindi babafasha atari ugutanga impanuro turabatera akamo ko kuyinga abafasoni babo kubera iryo nibanga bemeye ko bazoyinga abafasoni ku- kuremesha abafasoni babo mu ngo zabo none iyo mubana mwaremezanye ko muzobana mukarera abana muzobyara niba ubona aho kogwa iki aho kuri abo bashinga ntahe nta bihano bafise nta na kimwe cy'umuntu yobakoza uba un- ne- ikiriho gusa n'impanuro mwamenye yuko muri zone kigwena ibitego hanini cyane byibonekeza bigizwe n'ikigazi hamwe n'ibikoti mu ntara ya rumonge muri komine ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu fidelite ishatse iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu byo kuri iyi saha biri hafi guhumuza mbere yaho ariko hari izibigira imana hagiye kubanza twibutse muri make amakuru avugwa muri uyu mwanya
Ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika ibujumbura iranegura ubwicanyi bubera mu Burundi kandi ikamenyesha ko yaguye mu gahundwe yumvise igandagurwa ry'umukozi wa radiyo televiziyo y'u Burundi Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi Amerika isaba leta y'u Burundi kugira amatohoza yihuta bakarengukisha abagizi ba nabi bakoze ubwo bwicanyi imbere y'ubutungane Ban Ki-moon umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nawe aranegura ubwicanyi bwabaye ku itariki 13 z'uku kwezi mu bitero bikomeye byabaye mu makariti amwe y'igisagara ca Bujumbura Ban Ki-moon asaba ashimitse abategetsi b'u Burundi guhagurukira ikibazo c'abantu ba- babandanya bagandagurwa hagakorwa amatohoza yihuta kuri ubu bwicanyi butagira izina ababukora bakarengukishwa imbere y'ubutungane umugambwe CNDD-FDD nawe wateye ivyatsi abo wise abicanyi bigenza nk'abihevyi ba Boko Haram ba Boko Haram Al-Shabaab na Al-Qaeda ivyo ni nyuma yaho bwicanyi bwahitanye abantu cumi muri quartier ya Ngagara mu mugwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cumi muri Guinea Conakry naho Perezida Alpha Condé niwe afise amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana uheze ibiharuro bimaze gutororokanwa byerekana ko Perezida Alpha Condé aza ku majwi 80 kw'ijana Perezida Barack Obama aha muri Amerika ejo kuwa kane yarafashe ingingo yo kuzogumiza abasoda ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe bari mu gihugu ca Afghanistan gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Perezida Barack Obama amenyesha ko azogumizayo abasirikare ibihumbi icenda n'amajana umunani basanzweyo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gitigiringo kizogabanuka gushika ku bihumbi bibiri n'aba- n'amajana atanu imbere y'uko ikiringo ciwe co kurongora leta z'ubumwe za amerika kirangira mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi
urakoze aroyizi bigirimana kuri ayo makuru hongeye kutwibutsa inshuti zaradijwe ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi mbifurije kandi ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.